mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika abatwumva muri uyu mwanya nongeye kubasuhuzanira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro ni etiyene karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika bafatiye muri rusange naho byose n'intwari ibereye n'ingene inzego zikora n'iby'ubutunzi birimwo uburundi buri mu bihugu bitanu mu bihugu bitanu vya nyuma
uyu ni bwana ndikumana faustin ni umuyobozi w'ishyirahamwe pariseme mu burundi iyi nkuru ku kibazo kijyanye n'ubutunzi bw'uburundi mu rwego rwo ku isi ndetse no muri afurika kimwe n'inkuru ku kibazo cy'irangamuntu ku mpunzi z'abarundi ziri mu rwanda ndetse n'ibibazo by'ubu- by'ingengo y'imari ku muryango wa afurika y'uburasirazuba zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika ndabararitse ubushakashatsi buherutse gutangazwa na banki y'isi yose bushyira igihugu cy'u Burundi ku mwanya ubanziriza uwa nyuma muri afurika ku bijyanye n'umusaruro umuturage yinjiza ku mwaka ubwo bushakashatsi kandi bwerekana ko u Burundi buri mu bihugu bitanu bya mbere muri afurika aho ruswa n'imiyoborere mibi byashinze imizi ni nk'umunyamakuru wacu eroge wirikaneza wakurikiranye iby'ubwo bushakashatsi Ico cigwa cakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kigasohoka mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cerekana ko ibihugu bibiri kuri bitanu vya nyuma ku mugabane wa Afurika mu bijanye n'ubutunzi n'ukubahiza intwari ibereye ari ivyo muri Afurika y'ubuseruko ivyo bihugu bisangiye ibintu nyamukuru bibiri amakimbirane ya politike hamwe n'intambara Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro kugira ngo bashike kwitambere rirama atubwira ivyo bihugu ivyo ari vyo ni ukuvuga rero nko kuri peyibe parabita uburundi muri ibyo bihugu mirongo itanu na bine ni ubwa mirongo itanu na gatatu bwakurikirana n'igihugu ca sudi suda muca mwumva ibyo bihugu bibiri ico bisangiye ibyo vya nyuma bifise amadorari ku munyagihugu ari munsi y'amajana atatu uburundi amajana abiri na mirongo umunani sudi suda amajana abiri na mirongo ibiri bafatiye muri rusange naho byose n'intwari ibereye n'ingene inzego zikora n'ivy'ubutunzi birimwo uburundi buri mu bihugu bitanu mu bihugu bitanu vya nyuma navyo bigizwe na eritrea uburundi centrafrica somalia na ca gihugu ca sud sudan umukuru wa parsem asanga umuti nyamukuru wasubiza uburundi ku rugero rwiza ari gutorera umuti ibibazo vya politiki biri mu gihugu anemeza kuko umwaka utashe amikoro y'abarundi aguma agabanuka ubwa mbere hoho biraboneka neza atagikozwe kugira izi nyane za politike zive muri iki gihugu ntaho turiko turaja murabonye umugwi tugumamwo n'ibihugu dukurikirana ico dusangiye sakaseshwa rumuri rero turabibona ica kabiri ni uko indongozi zimenya yuko gukura igihugu mu kaga k'ubukene gukomeza igihugu bihagarara cyane ku ndongozi kuri leta twagira tunakebure ejo bundi twanwise abategeye umutegetsi wo hejuru harahashikiriza ngo ntivyokumvikana ko umurundi yobura amafaranga ibihumbi icumi muri iki gihe biboneka neza ubukene aho bugejeje abarundi uravye n'ibiharuro mu mirongo icenda na kabiri abarundi bari bakenye bari mirongo itatu kw'ijana mugabo mu bihumbi na cumi na gatandatu abarundi bakenye ni mirongo indwi kw'ijana amakosa menshi uwutwara ishirahamwe parsem yata kuri leta leta ntizi ico bijejwe amakori itoza mu banyagihugu iyo bije ayo baminisiteri akora iki tuza kumva yuko leta rifise uruhara runini urabona ibi byari mu bitabo byo kurwanya ubukene byose amarefa amategeza gukorerwa bose urabona byarahagaze iby'umuyaga nkuba bisa n'ibiriko birahagarara ivy'indero bisa n'ibiriko birasubira inyuma amagara y'abantu mu bihumbi bibiri na cumi na kane malariya abarundi bagwaye malariya babaye miliyoni zine mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abarundi bagwaye bagwaye malariya ni miliyoni indwi ni ukumenya yuko leta yitegereza gukura akaga mu bukene ufatiye ku byo twari twarashyize mu byiyumviro bikomakomera tuvuga tuti mbere gutegereza kumenya abarundi kugira baba bari mu bukene bashaka kuva mu bu- turabye nk'akazi bategereza gukora haravugwa nk'ibyerekeye ico bita ibikorwa vya haute intensité de main d'œuvre kubera abarundi benshi ba- badafise travail qualifié amakimbi na politique atavuye mu nzira ubundi ngo busubire kuronka abagufasha n'ingene amafaranga yinjira kugira ave muri aka k'ubukene bigoranye mu vyokorwa vyose Faustin Ndikumana abona ko inzego zo kurwanya igiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta zitegerezwa guhabwa ikibanza gikomeye iruhande y'itunganywa ry'imigambi y'iterambere nuko igihugu isura kigura rya parteneri hanyuma kaca gikomeza inzego cyane cyane mu ntwaro ibereye igiturire uko gituma inzego z'uburundi zitizegwa n'amafaranga n'aho kwize politiki iba yaheze hanyuma hagaca haba imigambi y'iterambere iri kiraja mu ngiro yivariwa ku munayari ivyo bidashobotse ubundi ushobora kuvaho na cyane cyane n'abategetsi bakumva yuko aribo bafise imbere kugira ibije mu ngiro gukomeza inzego zo mu gihugu zivamwe igiture no kudahana no kunyuza uko naho amafaranga yoza ndabagabisha naho yoza akize kutigaheza agasanga inzego zirazameze uko zimeze nta terambere rishoboka kuko no mu minsi iheze hari ibya bitagenda kandi tutari muri krize politiki hanyuma gufata intumbero ya vision development twese duhurirako naho ibihugu vya mbere bifise amanota mabi kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika ari vyo mu muryango wa Afrika w'ubuseruko ibindi bihugu muri rusangi muri uwo muryango vyavyifashemwo neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igihugu c'u Rwanda kiza mu kibanza ca cumi na gatandatu Ubuganda bufise ikibanza ca cumi na gatanu Tanzania iza ubw'icumi nayo Kenya igira indwi Eloge Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urakoze cyane eroge wirika neza twambutse akanyaru tukajya mu rwanda inzego zishinzwe bwo gukurikirana ikibazo cy'impunzi zatangiye gukorera abarundi bahahungiye bagejeje ku myaka cumi n'itandatu y'amavuko ikarita y'irangamuntu umunyamakuru ry'amerika mu rwanda desire atungimana niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo
uwo ni umwe mu bajejwe igikorwa cyo gutondeka abarundi bahungiye i kigali ariko arahamagara bari baramukiwe kugira bakorerwe za karangamuntu ziranga impunzi icyo gikorwa kiriko kirabera muri quartier ya kicukiro mu gisagara cya kigali hafi y'igituro c'imiduga ca Nyanza ahahoze hotel Macadamia igihe twashika isaha imwe yo mu gatondo impunzi zari zaje ku bwinshi ariko iyo karangamuntu ntibumva kumwe akamaro kayo twebwe urabona nk'abarundi bahunze benshi urabona twahunze tuje uko nyine bamwe bahunganye impuzu zimwe nta muntu afite ibyangombwa turibaza ahanini ko karata bazoduha izodufasha kujya kugendera bagenzi bacu bari mu bindi bihugu bahunze turibaza ko izodufasha ahanini kureba nyine twivuza hano abantu bakuze ntitwivuza bavuza abantu bashaje cyangwa abantu bato naho twahunze tuguma turi ibiremwa tuguma turi abantu dushaka natwe kuronka uburenganzira bumwe bumwe twese turaha turetse ibyo gufungura no kuryama tuba dukeneye kwivuza tuba dukeneye kujya kurondera ubundi buzima iyo ngaha byanse tukajya mu buganda tukajya muri kenya uretse igihugu cy'u Burundi nyine twaje duhunga iyi karangamuntu izodufasha kubera kuba uri mu nzu idafite ikikuranga si byiza kabisa karangamuntu izonadufasha cyane rwose kubera hari igihe washobora kwifuza ari nka nshuti cyangwa abagenzi bagize nk'akantu bakurungikira ugasanga nk'udufaranga ugasanga biragoranye ingano turonka mugabo ko ari karangamuntu biyometirike ni sawa ushobora kujya nko kuri banki ugasanga amafaranga urayaronse ata kibazo cyangwa ugasanga urafashe nk'ingendo zitandukanye mu bindi bihugu bitandukanye zodufasha cyane rwose iyo karangamuntu y'impunzi uzirongoye mu gisagara cya kigali wiri inkuru nziza amenyesha ko ifite akamaro kanini na cyane cyane ku bagira amahirwe bakaronka ubuzi gifite akamaro kanini cyane kuko iyo umaze kukaronka ushobora kuyikoresha mu gihe bagusabye nk'umuntu agiye gusaba akazi agasinya kontara y'akazi cyangwa igafasha ba bandi bagendesha imiduga kuko iyo ugiye muri polisi baragusaba yuko uba ufise ijya ID biometric kuko hariho kode baza gushyira muri iyo karite yawe ikindi nacyo ni uko murabona kiriya gipapuro iyo kinyagiwe usanga rimwe gitabagurika ariko kaya ka ID biometric kaba gakozwe mu buhinga bwa none bituma nubwo kuba kanyagiwe katononekara nibyo novuga nyamukuru ijya ID izofasha cyane ku bijyanye n'impunzi zahungiye muri gisagara cya Kigali mu gihe hari abibaza ko iyo karangamuntu ari urupapuro rw'inzira ruzobafasha gushika mu bindi bihugu wiri inkuru nziza amenyesha ko atari byo namba by'ukuri mbwira abantu bagomba kuronka kaga karatasi cyangwa ijya ID ko babyita nagakubwira yuko rujya si urupapuro rwo kugendera ko mu bindi bihugu kuko hari ico bita muri rurimi rw'igifaransa bavuga ngo titre de voyage canke ariyo pasiporo y'impunzi iyo ni urundi rupapuro rusabirwa muri ACR kandi bafatanyije n'ikigo cya imigirasiyo bajya baraba abinjira n'abasohoka biratandukanye cyane rwose izo karata karangamuntu zihabwa abarundi bahungiye i kigali no mu bindi bisagara bigize igihugu cy'u rwanda bakwije imyaka cumi n'itandatu icyo gikorwa kizosozerwa ku munsi wa gatanu w'inondwi turimwo abamaze kuzuza ibisabwa byose bakazoca barindira ko baronswa izo karata karangamuntu abatashikiriwe nabo bakazosubira kwandikwa hagati y'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu nk'uko twabishikirijwe n'uwarongoye impunzi mukamenya ko impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u rwanda zababa ibihumbi mirongo itatu na bibiri desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro netiyene karekezi noneho arusha muri tanzania inteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ivuga ko hari ibikorwa n'imishinga bitabashije gukorwa kubera ko ibihugu bigize uwo muryango bidatanga umusanzu wabyo ku gihe ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo tugezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre claver niyo nkuru ukora ku cyicaro cy'uwo muryango arusha muri tanzania amategeko y'umuryango wa afurika w'ubuseruko atekanya ko igihugu cyose cyabwirizwa kuba cyaratanze intererano yaco ingana na miliyoni umunani n'ibihumbi amajana atatu y'amadolari y'amerika nayarenga gato imiliyaridi mirongo ibiri n'umwe n'igice y'amarundi ikiringo ntarengwa hari gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka uheze ni mu gihe amafaranga umuryango ukoresha ubu arayatanguranye n'ukwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu akazorangirana n'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka icyo bita mu gifaransa ane budgetaire ayo nayo nayangana ni miliyoni mirongo ine n'umwe n'ibihumbi amajana umunani y'amadolari y'amerika arenga gato imiliyaridi ijana y'amarundi mu gihe hasigaye amezi ane ngo hatangure uwundi mwaka mu muryango wa afurika y'ubuseruko nta gihugu na kimwe kiratanga intererano yacu yose nk'uko bivugwa na jeremy ngendakumana atwara komisiyo y'ubutunzi mu nama nshingamateka ya eyase amafaranga azokora gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka yabwirizwa kuba yarejeje gutangwa mu kwezi kw'icumi na kabiri ku mwaka uheze ariko rero si ku byama bigenda nk'ubu bararengeje ko cyane sinokubwira ibiharuro igihugu ku gihugu mugabo bose hamwe bamaze gutanga nk'ibice mirongo ine na bine ku ijana byayo babwirizwa gutanga urumva rero twaracerewe kuko mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka tuzoca twemeza ayandi mafaranga azoca atangura gutangwa itariki imwe y'ukwindwi urumva rero utarariha muri ubu mwaka kuva mu kwezi kw'indwi azoba araranije iyo tuvuganye n'abakuru b'ibihugu bose tumva bashyigikiye yuko umuryango w'ibi bihugu wogumutera imbere tukaguma rero twizera yuko n'abazogira kigoro kugira ngo ayo mafaranga bayatange umuryango ushobore kubandanya utera ujya imbere nk'umuzinga igihugu kimaze gutanga menshi ni ubuganda bugeze ku bice mirongo umunani n'icyenda ku ijana hakurikira igihugu cya kenya kimaze gutanga ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana u rwanda rumaze kuriha hafi ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana mu gihe igihugu cya tanzania gisanzwe aricyo gitwara umuryango wa yase ubu kimaze kwishyura ibice cumi n'umunani ku ijana igihugu cy'u Burundi nicyo giheranye menshi kuko kitaratanga namba uyu mwaka hiyongera ko mbere n'ibirarane by'umwaka uheze bingana n'imiliyoni zirenga zibiri n'igice y'amadolari rikaba ideni ryose hamwe rya yababa imiliyaridi mirongo itatu y'amarundi naho abakozi batarareka guhembwa komisiyo y'ubutunzi mu nama nshingamateka ivuga ko hari imigambi yadindiye iyindi ntiyarangurwa neza ni ukubwira yuko hari nk'igihe twaba dufise amafaranga y'intega byoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe ari bigoranye n'icyo gihe rero baca byikora kuri ayo mafaranga ibyo bihugu bitanze interano zabyo bagaheza bagasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yarahetse ubu nta mafaranga y'integabizoza dufise gushyika ubu ni abakozi batarahembwa barahembwa ariko n'amaporoje arariho ntiyugaye ariko ntashobora gukora nk'uko yipfuza gukora kubera yuko uburyo butabonetse ibikorwa byose bikorwa n'amafaranga kuko nk'ibikorwa byerekeye inama nshingamateka turakenera amatike y'indege turakenera kubaho turakenera n'ibitari bike byose bituma dushobora kurangura amabanga twajejwe hariho sekretariya hariho ya sentare y'umuryango iruhande y'intererano zitangwa n'ibihugu bigize umuryango wa afurika w'ubuseruko hari n'imfashanyo mvamakungu zigira ku bice mirongo itandatu ku ijana by'ayakoreshwa buri mwaka ku mwaka uheze abakozi b'igisata kijije umutekano mu karere ka afurika y'ubuseruko barahagaritswe umunyamabanga mukuru wa yase liberamfu mukeko yatangaje ko iyo ngingo yafashwe kubera ati amafaranga yo kubahemba yariho ariko inyuma y'amezi make bahavuye basubizwa mu kazi n'inama y'abashikirankanje muri yase harafashwe kandi ingingo zitari nke zo gutubika umukanda kugira ngo amafaranga yahora aja mu bidakenewe cyane agaruke mu kigega nk'uko umunyamabanga mukuru yabivuze kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze libera mfumukeko yamenyesheje ko hari yamaze kugaruzwa ayarenga miliyoni zibiri n'igice y'amadolari y'amerika yifuza ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ibiro vyiwe vyoba bimaze kugarukana mu kigega ayagera ku miliyoni zitandatu y'amadolari y'amerika pyeklave niyo nkuru iyarusha ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze Pierre Claver niyo nkuru ikawa ni igihingwa cyinjiriza uburundi amafaranga y'agaciro kurusha ibindi bicuruzwa byose icyo gihugu cyohereza mu mahanga niyo mpamvu leta y'uburundi ihamagara abanyagihugu kurwanya ubucuruzi bw'ikawa bunyuranyije n'amategeko mu kiganiro muri isanga kuri ry'amerika gitambutse mu kanya gashize mugenzi wacu oriyani itangishaka amaze kuvugana na bwana jean de dieu ntahimpera ukorera muri minisiteri y'imiyoborere myiza n'igenamigambi muri perezidanse y'uburundi agiye gutangira asobanura uburyo leta y'uburundi ihomba kubera ubwo bucuruzi butemewe
twebwe ku rugero rw'iwacu dushobora kuvuga tuti ibihomba ni ku bijyanye n'itunganywa ry'imigambi y'igihugu kuko ikawa murazi yuko ariyo isanzwe iri mu bidandazwa bya mbere yinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu none rero ayo mahera iyo atabonetse igihugu kirabura uburyo bwo kurangura imigambi itari mike mu yo kiba cyariyemeje kubaka amavuriro kugura imiti kubaka amabarabara n'ibindi reka mbere n'amafaranga yo gukora ibyo hagati mu gihugu nko guhemba cyangwa ibindi ibyo byose igihugu usanga kiriko kirahomba ariko rero ku bijyanye n'igitigiri hahomba ngahe icyo kumbura umuntu yogitora ari uko abajije nko muri obere isanzwe ikorera muri icyo gisata murakoze cyane none urwo rudandazwa mu bushikiranganji musanga akenshi rutegwa n'iki kandi hari inzira zitegekanijwe neza ko rutegezwa gucamwo ntibyoba biva ku mategeko kumbure yagenga igisata c'ikawa ashobora kuba ari menshi canke akomeye aremera abanyagihugu badandaza ikawa amategeko ntawo yapfubiye kumbure ngo niyo atuma abantu bakora ayo mabi kuko itegeko mu gihe hatari hari rivuga ngo twara ikawa mu rufuri twara ikawa mu kinyegero nibaza ko nta yindi mvu umuntu yovuga ngo ituma abantu banyuruza ikawa atari agatima k'ubusahuzi agatima ko kuvuga ko kurya ibyo umuntu atabiriye akuye agashaka gutunga ibyo umurengera yego
ikindi bamwe bibaza ni ikijyanye no kuba urwo rudandazwa rwarashizwe mu minwe y'abikorera utwabo cyo bita privatization ntibyo bari kimwe mu ntambanyi zo gusuzuma uburyo ikawa ishogwa hanze y'igihugu icyo cyaravuzwe nubwo nk'uko mwabitanguye mu ntango y'ikiganiro turi mu kayanza hariho abatari bake babigarutse ko bavuga bati ibijyanye no gushyira mu minwa y'abikorera ibyabo igisata cy'ikawa ntacyo byunguye igihugu ariko rero icyo kibazo sinushoka ndabyemeza kuko ibijyanye no gushyira mu minwa y'abikorera ibyabo amashyirahamwe ya leta bidatwarirwa muri buno bushikiranganji biri mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta icyo kibazo rero kumbure no bangira sinoshoka nemeza yuko ari cyo cyaba gituma ikawa ijyanwa cyane hataba ugukurikirana bikwiye kw'ingene ishorwa ikibazo cyerekeye ubutare bw'agaciro mu minsi yahera twabandanyije kumva bwagenda buranyuruzwa cyifashe gute byagenze gute mu minsi yahera twibutsa muri make ikibazo ko cyifashe muri iki gihe
ikibazo cy'ubutare nacyo nyine ni ikibazo cyagarutswe ko cyane mu kayanza reka mbere n'ahandi kirakunda kuvugwa mu ntango nko mu mwaka uhetse byaravugwa cyane twari twaragiye mu kayanza nyine umukirangaji yarakozeyo inama isa n'iyo yari inama yo gukumiriza kugira ngo abantu bamenye yuko iyo ariko harimbwa ubutare bidaciye mu mategeko ko hahomba igihugu kandi hahomba n'abanyagihugu bose rero ubu nuvuga ntitwasanze hariho akarusho kuko dufashe nk'akarorero twarabwiwe na musitanteri wa komine kabarore yuko imbere yuko haba ayo mahimiriza haboneka umwimbu ungana n'ibiro amajana ane ya koruta ku kwezi ariko nyuma y'aho habereye imiriza abanyagihugu bagatahura bakaja hamwe n'abategeka abajeje ubutungane n'abajeje intwaro barahimiriza baraheza ikibazo bagifata mu minwe uravuga yuko uwo mutanire yashikije yuko ubu bashobora kuronka itoni zitanu ku kwezi murumva yuko habaye akarusho kadasanzwe ariko nubwo biri uko rero nk'uko na mugenzi wanyu umwesha makuru yabivuze ababandanya banyonora ababandanya bacisha ku ruhande we ntibabura mwumvise ko hari abamaze gufatwa hari abafashwe mu kayanza nyine hari abafashwe mu kirundo ni muyinga nyine byaravuze abafashwe bafatanywe ubutare baba bashoye badaciye mu nzira irekuwe n'amategeko ikibazo cy'isukari coco cifashe gute abantu barakunda kucibaza ko cane kubera ibura cane byo biterwa n'iki ikibazo cy'isukari sindi buvuge ngo biterwa n'iki icyo tubona gusa ni uko isukari ikenya ugiye mu mabutike urayibura urayibura icyo uko ni ukuri ubwabo rero kumenya mbega biterwa n'iki ntawushoka yemeza ngo biterwa n'iki kuko bisaba kugira ngo umuntu adome kuri urutoki ati ngiyi imvo ituma ikidangaza kanaka cyangwa isukari ibura ni uko uba wagize amatohoza akwiye twebwe rero kubitwerekeye nk'uko no muri seze mwajubise umunyamahanga ntayigareza w'ubushikiranganji yabishikirije hariho umugwi uzo kwiga uhereye muri sosomo ukaja mu badandaza gushika hasi kugira ngo tumenye by'ukuri mbega isukari iba yimbuwe ingana gute ihabwa bande abayihawe bayishyize hehe gutyo umuntu ashobora kumenya rero ati isukari yatanze yari ikwiye none rero ishobora kuba yafashe izindi nzira cyangwa ntiyafashe izindi nzira icyo ni ikibazo rero kumbura umuntu azomenya hamaze gukorwa nuvuga ayo matohoza dukoranye nawe mu bundi bushikiranganji byega hoba ari amakenga none ko nayo nyine ishobora kuba ishogwa hanze y'igihugu hariho ababyiyumvira hariho ababyiyumvira bumva iyo ibutse nta ngo akazimiye ntawe katarondererwa abashobora kwibaza rero yuko ijya hanze hari n'abandi kumbure bavuga bati ahubwo ni ukubera yuko igitigiri cy'abanyagihugu cyiyongereye nawe mwimba ukaguma ari wa wundi ibyo byose ni ibyo umuntu ashobora kumenya yakoze amatohoza ko nk'ayo matohoza kumbure turashobora kumenya tuti bwa bundi isukari iragenda hanze abayijyana ni banaka inzira ifata n'iyi intambamyi none ubushikiranganji canke leta muri rusange yoba ifise mu kurwanya urwo rudandazwa rw'ibintu bi- binyuruzwa bijanwa hanze cane cane zoba ari nk'iziye byose ni ukuvuga ngo hari intambamyi nyinshi zihari kuko ku- uko biboneka ubu ni iki- ni ikibazo cyahagurukiwe bimwe bikomeye nicyo bituma twebwe ku rwego rw'iwacu mu bushikiranganji bw'intwari ibereye n'iyo tugiye guhimiriza haba kuri ibyo by'ikawa haba kuri ibyo by'ubutare cyangwa n'ibyo nyine by'isukari ntitugenda twenyine turaheza tukatumira abo mu bushikiranganji bw'ubudandaji abo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka mu bushikiranganji bw'ubumenyi n'ubworozi n'abandi kuko hasanzwe hari urunani urunani ruhurirwamo n'abajeje umutekano abajejwe ubutungane abanyagihugu n'abajejwe uburongozi mu gihugu kugira ngo du- duheze tubashyire hamwe dushobore ku- kuraba mbega ni hehe i- ibintu biri ko birapfira nicyo nuvuga intwari ibereye tuba turiko tura- turaraba yuko i- itimbatara igituma idatimbatara mu- muri eh, mu gisata kanaka ni ikihe murakoze cyane kino ni ikiganiro cy'ijambo abanywanyi b'iradijwi ry'amerika nabo nyene tubaha akaryo ko kubaza no gushikiriza ivyiyumviro duhere kuri eric eric uratwumva ego ndabumva amahoro neza eric duze ijwi ego turashima imana A- hama ndaramukije kwanza umutumire kuba yitavye akamo hama ikibazo nashaka mbaze nagira mbaze numvise ko mwavuze ko hari ubudandaji bw'ikawa budaciye mu mategeko ariko ngarutse ku, ku- ku bijyanye n'iryo kawa esike abadandaji nibo bo abarimyi nibo boba bayidandaza hanze cyane boba ari ayo masosiyete aza kuyirangura nyuma agaca ayidandaza hanze none leta uko iri kwiragwanya ibyo ubwo budandaji butemewe n'amategeko yoba igiye gukora iki cyane n'akarusha kahe yoba igiye guha umurimyi kugira ntagire cya ki- cya cyiyumviro cyo kuvuga ati ngo ajye kudandaza ikawa ah, hanze bidaciye mu mategeko ikindi nacyo nagira ngaruke ku- ku- ku ikena ry'isukari none sosumo itunganijwe gute sosumo ko ari sosiyete leta leta nta kuntu isho- i- i- iraba iyo sosumo ingene itanga isukari kuko kera isukari ntiyabura mugabo ntibitahuritse kuvuga ngo cyoba ari ikibazo ngo yuko abanyagihugu baba baragwiriye icyo icyo nticyumvikana ahubwo nagira mbaze umutumire leta itunganyije gute rirya rirya shyirahamwe susumo kugira ntiya- ntiyabashe kuboneka ikena ry'isukari urakoze cyane eric reka duhe umwanya mutumire abanze yishyure ibibazo byawe umushinga nawe nawe impera ntibyoroshye kuvuga ngo ni umurimyi ayidandaza cyane ni ni nyene izo bajya bamu- ba- ba- ba- basajya amatonorero kuko utamufashe icyo ushobora kubona gusa ni uko ikawa iba itabonetse nk'uko iba yari yitezwe ariko rero udafashe umuntu ayishoye uvuga uti nguyu warayijyanye ntibyoroshye kurushaho kuvuga ngo ni abarimyi bayitanga cyangwa ngo ni abadandaza bandi ba- ba- bayijyana ariko ngaho icyo nuvuga ni uko kurwanya iryo dandazwa ntibiraba ubushikiranganji bw'intwari ibereye ntibiraba leta gusa biraba abanyagihugu bose abarimyi nabo nyine bafite ayo matonorero igikuru ni uko umwe wese yumva yuko iyo ikawa cyangwa ikindi gitandazwa kigiye kidaciye mu nzira igisunze amategeko ngo kirigwe amakori nk'uko bitegerezwa hahomba igihugu hahomba abanyagihugu twese turahomba nta n'umwe asigara Nu- n'uwibaza yuko kumbure umego ntashikirwa mu buryo ubu canke buriya asanga yashikiriye kuko ejo igihugu kikabura amafaranga yo kugura imiti n'ugwara malariya ntuzoronka ingene wifuza ejo igihugu kikabura ubwo buryo ntikizubaka ibarabara ntikizubaka amashure n'ibindi hanyuma ikibazo cyerekeye isusumo navuze yuko aha mu bushikiranganji iwacu tuza twaramaze gushyiraho umugwi w'abantu bazoja kwi- kwiga neza ingene sosumo iriko irakora ibijanye n'umwimbu itanga ironka isukari ishikiriza mu banyagihugu uko itunganije irafise urwego ntwaro rusanzwe rubikurikirana conseil d'administration ati kera ntiyabura ivyo nivyo ntiyabura ariko nk'uko nabivuze imvo zituma uno munsi isukari ibura kera itabura ni izihe izo nizo tuzomenya uwo mugwi umaze gushika muri susumo ukavyiga ugashika no mu bushikiranganji kumbe bw'ubudandaji n'ahandi hose bikenewe bagakorana kugira ngo barondere eh, mu mizi imvo zoba zituma iyo sukari ibura kandi kumbura iba yimbuwe
reka twakire na laurent laurent duga ku ijambo
yego me kambeho tubanje kubaramutsa mwaramutse neza hanyuma jewe nagira mbanze mbaze gatonya umutumire mbe ko mbona eh, ubudandaji mu burundi hariho ubushikiranganji kandi ubushikiranganji nabwo bukaba buri buri- buri muri leta na cyane cyane ko na leta iba iriko iraraba ibikorwa bakora bishika bishika gute kugira ngo abadandaza bato bato bagure ibintu na cyane cyane mu ivyo biterwa nk'ikawa canke isukari hanyuma bagaca baronka n'inzira babicanamo kugira ngo babishore hanze y'igihugu bigatuma igihugu kibura amafaranga kubera abadandaza kandi basanzwe nabo batwarwa muri leta hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri kijanye n'isukari susumo niyo mu burundi twifitiye kandi na cyane cyane ko n'ibikaju vyinshi bivamwo isukari kenshi birimwa no mu burundi hanyuma bakatubwira ko misi yose isukari isohoka igatangwa ku badandaza ariko yamara gushika ku badandaza ugasanga batubwira ati ni ibihumbi bibiri canke ni bibiri n'amajana ugasanga umuntu ariko arayigura ibihumbi bine bine n'atanu hari n'aho igera ku bihumbi bitandatu birashobora kutwishyura kuri icyo kibazo kuko iyo iriko iradandazwa iradandazwa mu gihugu kandi abantu barayigura abantu bose baba babibona none bigenda gute ku- ku- ku- ku gituma abo badandaza badashobora gufatirwa ibihano murakoze imiyororo ati hariho ubushikiranganji none bigenda gute ngo abadandaza bato bato bagura ivyo bintu baronka babicana icyo kibazo kiri mu bituma twebwe ngaha mu bushikiranganji duheza tugahaguruka tugatumira n'abo banyagihugu nyene bato bato kuko uravye nk'iyi nama yo mu kayanza n'izindi zabaye canke n'izindi zimirije dutumira n'abatware gushika hasi ubu tugeze ku ba chef de zone ni ukuvuga rero uwo mudandaza bijyana arafise aho abijyana n'ibyo mugabo umushikiranganji aho azoba ari kumbure ntibikunda yuko yobona ubu amayira yose umudandaza azoba ariko aracanamwo icyo kidandazwa yaba iyo sukari cyangwa ikawa n'ibindi nicyo gituma twama tu- twateye akamu n'ubundi abisubiramo umunyagihugu uwo ari we wese abonye umuntu ariko aranyuruza ikidandazwa icyo ari cyo cyose cyaba ikinjiza cyangwa igisohoka kidaciye mu mategeko najya akara abategetsi bamwegere kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko nawe nyine aba ariko arasahugwa
turabashimiye muri iki kiganiro cyacu abatwumva mwese kandi namwe ndabakomeje kubatumira abakurikirana ibiganiro byacu kuri rya amerika mu kanya tuvugana ubu ngubu urunanisi na rede rutavuganwe na leta ruri mu nama yo gutora umuyobozi warwo amakuru nyuma tugeze avuga ko shara nditiri yamaze gutorerwa uwo mwanya wo kuyobora sinarede andi makuru buryo burambuye kuri rya amerika naho mu kanya ndetse ni karekezi hano washington